imwumviriza ni radiyo ijwi rya amerika ivuga iri washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda ni fideli niyo ngabo abaramutsa mugenzi wacu aloyisi bigirimana dushikiriza amakuru yo hirya no hino ku isi
mwaramutse fideli amakuru avugwa hirya no hino ku isi tuyahere mu yavugwa kuri guinea ku mugabane wa afurika ishyirahamwe ry'ubutunzi ry'ibihugu byo mu burengero bwa afurika cdao ryarahagaritse guinea muri uwo muryango inyuma ya kudeta iherutse kuba muri icyo gihugu umushiranganji wa burkina faso ajejwe imigenderanire n'amakungu alpha bari yabivuze ejo ku munsi wa gatatu mu nama kuri guinea yabaye hakoreshejwe ubuhinga bwa videwo umushiranganji bari yavuze ko ishyirahamwe cdao rirungika intumwa mu biganiro muri guinea kuri uyu wa kane kuri icyo kibazo umushiranganji berry yavuze kandi ko cdao igiye gusaba ubumwe bwa afurika hamwe n'ishyirahamwe mpuzamakungu oni gushyigikira iyo ngingo yo gukumira guinea abaroberi bo mu ntara ya tigre muri etiyopiya barahakana amakuru yasohotse ejo ku munsi wa gatatu abagiriza ko bishe abasivile barenga ijana mu minsi ibiri gusa mu ntara ya amuhara itorokanzu ry'amakuru ry'abongereza reuters ryatangaje ejo ku munsi wa gatatu ko abategetsi b'iyo ntara bavuze ko abasivili ijana na mirongo ibiri bishwe hagati y'amatariki ya mbere n'iya kabiri ku kwezi kw'icyenda abategetsi bo muri ako karere babwiye reuters ko batoye ibiziga bisa n'ibyo abarimyi mu mihana iri ku birometero cumi uva mu gisagara cya dabate umuhari tigray peoples liberation front tplf mu mfunyafunyo wasohoye itangazo ejo ku munsi wa gatatu rihakana icyo wise irementanya umuvugizi wawo getachu reda yavuze ko asabye amatohoza yigenga kuri ubwo bwicanyi kandi yemeye ko abamenyesha amakuru bishikira aho byabereye kugira habe amatohoza yigenga muyavugwa hanze y'umugabane wa afurika abanyororo bashika kuri mirongo ine n'umwe barishwe n'umuriro mu ibohero ry'itangerange ni mu burengero bw'umugwa mukuru jakarta muri indonesia mu gaturuturu keje ku munsi wa gatatu umushiranganji ajejwe amategeko n'agateka ka muntu muri indonesia yasona laoli yabwiye abamenyeshamakuru i jakarta ko uwo muriro wadutse igihe cy'isaha indwi y'iminota mirongo ine n'itanu z'agatondo mu masaha ya indonesia yongeye koko usa n'uwatewe n'insinga z'umuyagankuba ariko ko igipolisi kikiri mu matohoza iryo bohero ryarimwo abanyororo ibihumbi bibiri na mirongo irindwi na babiri barenze ibice amajana ane ku ijana kuba ryategekanirijwe
washington ijwi rya amerika amakuru kuri afghanistan mushikiranganji wa leta z'ubumwe za amerika ajejwe imigenderanire n'ayandi makungu anthony blinken yasabye abatalibani ejo ku munsi wa gatatu kureka indege zitwara abantu zigahaguruka ziva muri afghanistan ni mu gihe indege zitwara abanyamerika n'abanyafghanistan babangamiwe bivugwa ko zabujijwe kuva ku kibuga cy'indege mpuzamakungu mazar al sharif abatalibani bavuga ko bamwe mu ngenzi batagira ibyangombwa by'impapuro bibemerera gusohoka igihugu umushikiranganji blinken avuga ko amerika iriko irakorana n'inshuti zayo mu makungu kugira baremere abatalibani bakurikize ibyo bemeye mu gutanga imyidegemvyo kuri abo bose bahitamwo kuva muri afghanistan tukivuga kuri afghanistan nyene ikigo c'ishiramwe mpuzamakungu oni cita ku bakenyezi cavuze ko kibabajwe cane no kubona leta nshasha mfatakibanza y'abatalibani yashinzwe muri afghanistan atanu umugore n'umwe arimwo icegera c'intumwa y'ikigo ca oni ku bakenyezi muri afghanistan alison davidian yagize ati ni akamaramaaza kubona ata n'umwe w'umuti yizewe muri iyo leta eka nta n'ubushikiranganji bw'abakenyezi bwashinzwe
bigira imana urakoze kudushikiriza ayo makuru yo hirya no hino ku isi amakuru yo mu biyaga binini mu rwanda abajejwe imibereho myiza mu masekiteri mu rwanda basaba leta kubaha ibinyabiziga by'inyorosha rugendo kugira ngo bashobore kurangura imirimo yabo irimwo gukurikirana ibibazo by'abatishoboye icyo cyifuzo twarakigize mu nama zitandukanye bakatubwira ko bazadusubiza ntacyo nta kintu baradusubiza abo ni abayobozi bo mu karere ko mu ntara yo mu burengero bw'u rwanda intara ya gitega mu burundi yafashe iya mbere yo kubuza abantu guhurira ahantu hamwe ari benshi mu kwirinda ubwandu bw'umugera wa covid 19 amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini tuyahere mu burundi gitega ku mugwa mukuru wa politike w'igihugu abajejwe intwaro bafashe ingingo yo kuba barugara ibibanza byose abantu benshi bahuriramwo nk'ibibuga by'umupira w'amaguru ibikorane ububare n'ibindi mu ntumbero yo kwirinda ikiza c'umugera wa korona ni inkuru y'umumenyeshamakuru wacu pierre claver niyo nkuru abajejwe intwaro ku mugwa mukuru wa politike w'uburundi gitega bemeje ko ikiza c'umugera wa korona cabaye ndanse Musitanteri wa komine Gitega Jacques Nduwimana yasiguriye ijwi ry'Amerika igituma hasigaye haboneka ibitigiri by'abanduye ico kiza barenga amajana atandatu ku ndwi muri iyo ntara ibihengeri bimwe byabaye ugasanga abantu kumbure nk'abajya bava hanze arico kiza kigwiriranye cari bavuye mu z'intara zimaze gufatwa cane ugasanga nabo baraje aha ku mutima w'umurwa mukuru wa politiki gitega mubona ko gisanzwe hasanzwe hari n'igisagara kinini natwe nyine tuba turi mu bantu bageramiwe turabona yuko abantu basa n'abadebukiwe mu minsi iheze no gukurikiza amategeko yo kwikingira kino kiza abaza baracishamo baramukanya twa tudobo two gukaraba naho turi ugasanga ntariko barakaraba bamwe batanguye no gusuzugura ikino kiza bona yuko umenga si ingwara ihambaye nk'uko hari abatorwa ko barwaye bakabihisha bakabinyegeza mu kibano ugasanga bariko baratembera abo rero bashoboye kumenyekana barahawe inkwebuzo bamwe mu banyagihugu baganiriye n'ijwi ry'amerika igitega bamenyesha ko nabo nyene babona ko ingingo zo kwikingira zitagikurikizwa bavuga ko bagiye kwikubita agashi kugira ngo uwuje ngaha muri magaze aje kudushorera ashobore kwanza kubanza gukaraba kugira ashobore kwinjira bakubahiriza ingingo zose zifatwa mu ntumbero yo kwikingira iki kiza impanuro yo gukaraba ni nziza ahubwo yari ikwiye no kuguma amahoro kugira ngo bifashe n'isuku ibandanye ryiyongera ko nta kare nta wushima gupfa ayo mazi isabuni tubisanga ngaho muri make nta mpamvu numva yotuma umuntu adakaraba abenegihugu bo mu ntara ya gitega twari dukwiye kwijukira gukurikiza ayo mabwirizwa y'isuku kugira ngo ico kiza gituzwe igitega musitanteri ari kumwe na burumatari w'intara ya gitega bafashe ingingo zo kugara ibibanza byose bihurirwamo n'abantu benshi muri iyo komine ku bwa jacques nduwimana asanzwe nawe nyene ari umuganga izo ngingo zizotuma haboneka agahengwe twavuze yuko turi mu bihe bidasanzwe ugereranije n'uko dufatira yuko ikiza kiriko kirongerekana aha mu karere kino komine yacu ya gitega ibintu by'amakoraniro y'abantu benshi muri kino gihe nk'uko twabisabwe na nyakubahwa munatari arongoye intara byahagaze aha muri komine ntituzisubira kwemera yuko abantu bagira amahwaniro manini nka bijya by'ibikorane nka bijya byo kwinezereza ibiteramo muri kino gihe tubona ikiza cyasubiye kuba ndase aha muri no komine abagomba rero kugarariza izi ngingo tubafata nk'abasi bagomba kononera bene wabo bagomba kononera igihugu ubushikiranganje bw'amagara y'abantu bumenyesha ko habonetse abagwayi uwo mugera barenga igihumbi n'ijana mu ntara ya gitega mu ndwi zibiri ziheze mu gihugu cose ico kiza ca covid cumi n'icenda kimaze gufata abarenga ibihumbi cumi na bitatu abagera ku icumi nabo baramaze kwitaba imana nk'uko ubwo bushikiranganje bovyerekana naho ivyo bitigiri biteye amakenga abanyagihugu baganiriye n'ijwi ry'amerika nta rucanco ruratangura gutangwa mu burundi mu kwezi guheze ibanki y'isi yose yari yemeye gutanga imfashanyo y'ubwo rucanco yamara umugwi w'igihugu ujeje kurwanya ikiza c'umugera wa korona watangaje ko leta itazokwigira ikangurira abanyagihugu kwikingiza uku niko umushikiranganji w'intwaro y'agati mu gihugu Gervais Ndirakobuca atwara uwo mugwi yabivuze kuri mikoro y'ijwi ry'Amerika leta rero ntiyavuze ko igiye kuzana vakisi yo gukingira abantu abifuza bose ko badufasha vakisi nibatuzanira iyo vakisi tuyibike ngo leta ngo iremeye ko vakisi ngo abarundi bavagisi ngo nabyo twavuze umurundi azokumva bishaka ko akeneye vakisi azoca agenda yitura ababikeneye bamutera urushinge bamutera iyo vagisine ku bushake bwiwe mugabo ibizomushikira ntazobaze leta naho biri uko umuryango wa afurika y'ubuseruko eyase ugiye gushyiraho murekarengane izohabwa bamaze kwicandagisha kugira ngo abe ari bo bajabuka imbibe z'ibihugu bitandatu bigize uwo muryango n'uburundi burimwo iyo murekarengane iriyamirizwa n'uburundi umushikiranganji wa mbere w'ico gihugu arengiyome bunyoni yavuze ko izo bije guhonyanga agateka n'ubwigenge bw'abanyafurika y'ubuseruko gusa eyase isigura ko ari uburyo bwo gukingira abanyagihugu baturuka mu bihugu bitemera incanco za covid cumi n'icenda pie clave niyo nkuru kigali ku bwijwi ry'amerika urakoze pie claver
turabaramukije bakunzi namwe banywanyi b'ijwi rya amerika mu ntumbero yo kuronka amakuru y'imvaho kandi agezweho dushobora gusangiza n'abanywanyi bose ni ngombwa ko tubandanya gukorera hamwe mu kuronka amakuru yizewe kandi twosangiza abatwumva kubera iyo mvo ijwi rya amerika ribasaba ko mwobandanya kudushikiriza amakuru amafoto amavideo y'ibibera aho mutuye aho mukorera aho mwiga n'aho mugendera mwodushikiriza n'ibindi vyiyumviro n'ivyifuzo mufise vyodufasha kubandanya tubashikira ku nyota y'ibibaraje ishinga mukoresheje urubuga rwa facebook voa radiyo yacu canke inomero yacu ya whatsapp ikurikira agasaraba rimwe kabiri zero kabiri kane kane rimwe icenda icenda gatatu rimwe ijwi rya amerika ni radiyo yanyu
tukiri mu Burundi hamaze igihe hibonekeza ubukene bw'igitoro cyo mu bwoko bwa essence cyane cyane ku migwa mikuru ya politike Gitega n'ubutunzi Bujumbura rero je wirika neza ari Nairobi muri Kenya niyo nkuru adufitiye ubukene bw'igitoro cyo mu bwoko bwa essence umaze indwi hafi zibiri bwibonekeza intara ya Rumonge mu manuko buce burengero isanzwe ikorerwamo urucuruzwa cyane kubera iri ku nkengera y'ikiyaga Tanganyika n'imigwa mikuru ya politike Gitega n'ubutunzi Bujumbura niho hibonekeza kurusha ubukene ariko no mu zindi ntara haravugwa ubukene bwa essence nk'uko amasoko isoko y'ijwi rya amerika mu kirundo na ngozi mu buraruko bw'igihugu abivuga bamwe mu bagendesha amapikipiki imidugano za tukutuku z'amapine atatu zunguruza abantu n'ibintu bicishwa amafaranga bavuganye n'ijwi rya amerika bamenyesha ko bashobora gutondera igitoro amasaha arenga atandatu bakemeza ko bigira ingaruka mbi ku buzima bwabo umugore wanje ntafungura nk'ubu nawe kwenderondera dukaye tw'abana numva nk'ubunye bica bigorana nakamara maza kuko nka jewe nahashitse kuva isaha zitanu ubu ukabona amasaha tugeze usanga imoto niyo yadutunze umuryango muga gushika nk'izi saha ntararo urica wibaza ingene umuntu aza gushobora gufungurira umuryango aha turi mu kajembe gete ntaworaba ubwo nta n'uwogira n'ico avuga akazi gasa n'akahagaze turaza tugatonda tukakibura tubibona uko zafise ingaruka nyene ku buzima bwacu twese twebwe abamotari abamotari n'abanyagihugu birabashikira twabice bagora kwiyungurutsa ivyo gitorombo umenga ni ndase kubera kuko umuntu arahagarara nk'amasaha nk'atanu yose atararonka umenga ni hatari ubuzima bwa nyene banzaniye ingaruka none yashira ntonze inzi ko nje kurondera rasiyo nkirirwa nicaye muri sitasiyo sindonke urumva ni hatari nyene irara mu kamenge mugura abona nazanye umukiriya kica kirankamana nje nashitse ngaha saa moya n'inusu urabona rero ubutegeze saa sita nta gitoro kiraboneka bifise vyinshi vyica isaha zo gufungura zageze sindaronka n'igihumbi co kurya ica kabiri bene ivyuma bava badusaba amaveresema nta maveresema tuza kuronka leonidas ndayigaya avugira ubushikiranganji bw'amasoko ntanganguvu bunajejwe igitoro mu gihugu aremeza ko hari ubukene bw'igitoro akizeza ko ibikenewe vyose biriko birakorwa kugira ngo iki kibazo gitorerwe umuti aha hari mu kiganiro ihayamenyesha amakuru ku mugwa mukuru w'ubutunzi bujumbura kuri uyu wa gatatu ntaho bideha ikibazo c'igitoki iriho umugabo turiko turakorana n'abijejwe bose kugira ngo umuti utorwe twaraganiriye n'abasanzwe bacinjiza mu gihugu ejo twari mu nama hamwe nabo kandi ejo nyene bwa buryo basanzwe babaha amadolari y'abanyamerika niyo akoreshwa mu kurangura igitoro barayaronse baheruka no kuronka ayandi tukibaza yuko vuba na bwango amakomande yandi yari asanzwe ahari mugabo baca bagira n'ayandi makomande kugira ngo akagozi ntigacike sinovuga umunsi nkava nsanga swaganije mugabo vuba tuyize yuko ibijanye n'igitoro bizosubira kuba nk'uko vyahora mu minsi iheze yibaza ko iruhande y'ubukene bw'igitoro haba no kwikika mu kiza ku bakidandaza iyo habaye nk'akantu novuga k'ubwoba ko igitoro kigiye gukena hari bamwe bashobora kugira batereka tukinyegeze kumbura ibiciro bigira bidubuke cya kabiri n'uwo ahoranywa litiro cumi aca agomba kuzuza bigaca bituma rero ibintu biba nabi gusumba hakaba rero n'ibindi nk'ubu uja mu buyenzi usanga igitoba ariko bakidandaza mu mabido muki sindayigaravugira ubushikiranganji bw'amasoko ntanganguvu yemeza kandi ko hari abacuruza igitoro bagira amayeri ko gishora mu bihugu bibanyi kubera aho kiri ku giciro kiri hejuru cyane hariho rero n'ibiya ku mipaka ugasanga ikamyo kanaka muri abasanzwe binjiza igitoro araratwaye igitoro nk'ilitiro ibihumbi icumi mu isaha imwe bakaca bavuga ngo kiraraheze igiye mu cankuzo mu cankuzo iyo uriko uraharaba niho ntanzwe akarorero nta bintu byinshi vyomara igitoro mu mwanya muto nk'uyo isaha canke amasaha abiri nk'ilitiro ibihumbi icumi ngo ziraheze hari aho rero uca usanga hariho abaca bakivoma kigaca kija hakurya kubera igiciro gisumba ikiwacu aho dusaba rero kandi ko inzego zikorana iyo forode ihagarare ubukene bw'igitoro cya esanse bwatumye ibiciro byo kwiyunguruza biduzwa kugera ku mafaranga ibihumbi bibiri ku ngendo ndende hagati y'intara n'izindi mu gihe mu miji ya bujumbura na gitega no mu nkengero zaho ingenzi zabwiye ijwi rya amerika ku biciro ku mapikipiki tukutuku no mu matagisi byadugijwe hagati y'amajana atanu n'igihumbi nubwo ubushikiranganji bujejwe igitoro butashimye kuvuga ingo zatumye gikena bamwe mu bagicuruza batashimye ko umwidondoro wabo umenyekana bemeza ko ubukene bw'amafaranga y'agaciro cyangwa kutayahabwa ku gihe ni banki nkuru y'igihugu ariyo mpamvu nyamukuru ituma igitoro gikena kuva amazu yo kuvunja amafaranga y'ubugawe mu kwezi kwa kabiri ibihumbi bibiri na mirongo ibiri no kubuza ibikorwa byo kurungika no kwakira amafaranga ku bantu bari mu burundi hakoreshejwe imihora ya telefone ku babikora badafite uruhusha rw'ibanki nkuru y'igihugu brb abantu batari bake baridoga ko basabwa amananiza iyo bariko barondera amahera y'agaciro nko kubanza kwerekana impapuro zo kuja kwivuza amatike y'indege hamwe n'ibindi vyinshi hari n'ababitanga bakabwirwa ko bazotelefonwa bakarindira amaso agahera mu nzira ikitavuzwa n'abadandaza bakora urucuruzwa ndengambibe mu bihugu vy'akarere kirere batarinda gufata indege mu ngendo zabo abahinga mu by'ubutunzi basigura ko bigoye bikiriko kuko nk'uko amabanki y'ubudandaje bisigura acuruza amafaranga abantu baba bazanye kandi nabo bayayaronderako eroje burikaneza ijwi rya amerika turagushimiye eroje kuri iyo nkuru
murisanga murisanga ni ikiganiro cy'ijwi rya amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya amerika iyo ndi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranye aho bita tura
ngewe ndi hano kampala uganda
genda mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
ntuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi rya amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
mu rwanda abajejwe imibereho myiza mu masekiteri mu gihugu basaba leta kubaha ibinyabiziga by'inyorosharugendo kugira ngo bashobore kurangura imirimo yabo irimwo gukurikirana ibibazo by'abatishoboye inkuru ya jean baptiste ndabanani minisiteri y'ubutegetsi bw'igihugu minaroke basubiza ko ubu igihugu nta bushobozi gifite bwo kubibaka joseph kuriyo havuga imana ufite mu nshingano itangazamakuru n'itumanaho muri minaroke no kuvugira iyi minisiteri yatubwiye ko itahita ibakemurira iki kibazo n'ubwo yemera ko koko ikivuzi cyabo cyumvikana nyamara ariko abaganiye n'ijwi rya amerika bavuga ko mu bihe byashize bagiye bayigeza iki cyifuzo kandi ko itigeze bahakanira ahubwo ko igisubizo yabahaga cyabizezaga ko iki kibazo kigomba gukemuka vuba uyu ni sharire niyo nizeye ukorera mu murenge wa karama akarere ka kamonyi mu majyepfo tuvuge yenda ugiye kureba abana bafite imirire mibi nk'umuntu ufite ubumuga ashobora kugutabaza biba bisaba ko ugenda ukamugeraho ukareba gusa uramenya afite ikihe kibazo ku buryo wamukorera ubuvugizi kandi cyane cyane dukorera umuturage kandi umuturage burya umukorera ari uko wamugezeho ukanamenya ngo imibereho ye aho atuye imeze gute yongeraho ko hari abakozi bagenzi babo bo boroherezwa batanabarusha inshingano kandi ko badahita bagera ku bo bashinzwe nyamara ariko avuga ko ihame ari uko bakabaye bagera mu biro bavuye mu baturage bashinzwe kandi ko hari n'umuyobozi bigeze kugezaho iki cyifuzo akabasubiza ko azakibavugira ariko ko amaso yaheze mu kirere tweze kubaza honorable mukabaramba rivera yigeze tweze gukorana inama nk'abafesi sosiyale twese twahuye agira ibyo atwemerera turategereza none yabaye umusenateri nyine twaraganiriye tuti niba veterineri ashinzwe inka zonyine bakamuhereza moto yo kugera ku itungo gusa agoronome ndashinzwe ibishanga bakamuhereza moto yo kujya ariko sosiyale ntabe n'igare kiri umunyamabanga wa leta ati nzabavugira turebe birarangira avuga ko bagenda n'amaguru mu gihe cyaguma mu rugo yungamo rya niyo nizeye ko akazi kabo ari ako mu baturage ho kuba mu biro abudone sinduhunga ukorera muri rushashi mu karere ka gakenke mu majyaruguru nawe avuga ko badahwema kugaragaza iki cyifuzo icyo cyifuzo twarakigize mu nama zitandukanye bakatubwira ko bazadusubiza nta kintu baradusubiza nkanjye ubwanjye ku giti cyanjye mu nama twakoreye musanze twarabivuze mu nama twakoreye ishyorongi ku yindi nshuro turabivuga ndetse no mu zindi ntara zindi zitari intara y'amajyaruguru naho bagiye batanga icyo cyifuzo mu ntara y'amajyaruguru twagitanze inshuro ebyiri mbere ya covid ngo cyari igihembwe cya kabiri cy'umwaka wa bibiri na cumi n'icyenda makumyabiri justin tarihunga ashinzwe imibereho myiza y'abaturage mu murenge wa musanze mu karere ka musanze mu majyaruguru uyu mwanya wumaze imyaka irenga cumi n'itanu usibye iki kibazo cyo kutagira ibinyabiziga by'inyoroserugendo kuri aba bakozi b'imirenge hari ikindi kibazo bafite hari n'abatanayabona no kuyabona n'ayo n'ayo ngayo make ayo kujya kuri tere ntayo ntayo ntayo nk'ahantu nkorera muri musanze ayagenwa na njyanama ni ayo kuva mu murenge ukoreramo ujya ku karere naho ayo kujya kuri tere ntayo abakozi b'imirenge bafite impungenge kubera kutagira inyorocyarugendo kuko inshingano yo kwita ku batishoboye izamo gutanga amafaranga menshi ariko ntibabashe guhita bagera kuri buri umwe ariho haturuka impungenge nk'uko bisobanurwa na Grace Kamariza Kayihura ukorera mu murenge wa Musenyi mu Bugesera mu Burasirazuba nk'ubu example game ntanga agera kuri miliyoni esheshatu buri kwezi zirengaho tukagira sisiteme ya NSDS y'abagore batwite na bonsa nabwo usanga ndi hejuru ya miliyoni cumi n'aha ndetse n'utundi tuntu dutandukanye tugenda dufata amafaranga gufata amafaranga ukayohereza mu mudugudu mu kagari utazi ngo aragenda agere ku wo ashinzwe agomba guhabwa usanga ari ikintu gikomeye kinadutera ubwoba twese ku byerekeye iki kibazo cya misiyo joseph kuriyo avuga imana avuga ko iki kibazo bagiye kugikurikirana muri minaloc harimo ishami rishinzwe imiyoborere n'imitegekere y'inzego zegerejwe abaturage iyo ikibazo icyo ari cyo cyose kitugezeho habaho kugikurikirana no kugishakira umuti byihuse ku kijyanye n'inyoroserugendo avuga ko kitahita gikemuka aka kanya bitewe n'ikibazo cya mikoro y'igihugu bisa n'ibihenze haracyari byinshi dukeneye gukora kubanza gukora kugira ngo igihugu nacyo gikomeze gutera imbere murabizi ko dusabwa ibintu byinshi ntabwo ari ikibazo cy'uko wenda ari ukubima ibihari gusa nubwo avugiyemo anavuga ko ikibazo ari amikoro hari abashinzwe imibereho myiza y'abaturage mu mirenge batubwiye ko ikigo gishinzwe guteza imbere ibikorwa by'iterambere mu nzego z'ibanze roda cyashatse kubagurira ibinyabiziga ariko ikibazo kikaba ko bari kuzasaba amafaranga y'amavuta yabyo nyamara bo bavuga ko kubaha ibinyabiziga byaba bihagije ko bajya bishyiramo amavuta tugushimire jean batiste
inshuti z'ijwi ry'amerika uretse kuri fm musanzwe mutwumviraho mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita short waves kuri metero makumyabiri n'eshanu ni ukuvuga kuri kilohertz ibihumbi cumi na kimwe magana umunani mirongo itatu n'eshanu buri munsi ni kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu kuva saa mbiri n'igice kugera saa tatu no kuva saa tatu n'igice kugera saa yine ku mugoroba ku wa gatandatu ni kuva saa kumi n'ebyiri kugera saa kumi n'ebyiri n'igice ku mugoroba ijwi ry'amerika kuri metero makumyabiri n'eshanu kilohertz ibihumbi cumi na kimwe magana umunani na mirongo itatu n'eshanu
amahiganwa y'urukino rw'intoki rwa volleyball ahuza ibihugu ku rwego rwa afurika abera i kigali mu rwanda ageze ku munsi wayo wa gatatu ni ubwa mbere amahiganwa yo muri urwo rwego abera mu rwanda mugenzi wacu tim ishimwe yaganiriye na leandre karekezi perezida w'urwego rukuru rwa federasiyo y'urukino rwa volleyball mu rwanda amubwira uko bateguye izi nkino n'imigambi yafashwe ku byerekeye ikiza cya covid cumi n'icyenda iyi mikino rero nzi ko izagabanya imikino iba ngarukamwaka ariko rikaba rigahuza amakipe y'igihugu ku rwego rwa afurika iyo urebye rero mu myaka yatambutse kubera navuga ubushobozi bukeya mu bijyanye na infrastructure imikino yasangaga ikunzwe cyane kubera muri biriya bihugu byo muri afurika y'amajyaruguru cyane cyane za egiputi za maroc za tunisiya ubu rero mu rwanda twaje kugira amahirwe ubuyobozi bw'igihugu butwubakira inzu nziza y'imikino ishobora kwakira imikino y'amaboko itandukanye tubona rero bwaba uburyo bwiza natwe bwo kugira ngo twinjire mu bapiganwa dusaba kwakira iyo mikino tujyane amahirwe rero dosiye yacu barayiga basanga twujuje ibisabwa batwemerera kwakira iyo mikino urabona ko mwateguye ikipe yanyu bibaha icyizere cy'uko izagera kure
mu by'ukuri ikipe yacu twarayiteguye ntabwo navuga ngo twayiteguye igihe kinini kuko barabizi ko twari turi mu bihe bikomeye bya korona habayeho gufunga ibikorwa bijyanye n'imikino ntabwo habayeho shampiyona nk'uko bisanzwe ndetse ntabwo bakinnye nk'uko bisanzwe ariko twagize umwanya wo kwitegura kandi ntekereza ko icyo si ikibazo twari dufite nk'u rwanda twihariye gusa ni ikibazo kiri hirya no hino mu bihugu ari ibya afurika ndetse no hirya no hino ku isi tugira n'amahirwe ubuyobozi bw'igihugu budushakira umutoza ufite ubumenyi umutoza w'umubreziliye nubwo atamarana igihe kinini n'ikipe ariko ubona ko hari impinduka arimo azanamo navuga rero urebye uburyo twakinnye n'ikipe y'uburundi twakinnye umukino mwiza ikipe y'uburundi twari irushaga ko twayitunze isete eshatu ku busa muri rusange navuga ko twiteguye neza wari ukomeje ku kintu cya virusi ya korona kandi ni nacyo naringiye guhita nkubazaho muri iyi mikino mwateguye ibera kigali mu rwanda ingamba zo kugira ngo idakomeza gukwirakwira ni izihe haba ubwo mu bakinnyi cyangwa se mu bantu baza kureba iyi mikino
hafashwe ingamba nyinshi kandi navuga nziza kimwe n'uko abakinnyi n'abantu bose bashinzwe gutegura ibijyanye n'imikino bahura n'abakinnyi bari ahantu hamwe mu mahoteli babamo bakava mu mahoteli baza ku bibuga ntabwo bahura n'abantu baturutse hanze kandi abo bose mbere y'uko binjira aho ngaho babanje barapimwa bigaragara ko nta barwayi mu kibuga bagerageza kukidezinfecta bagatera imiti ari kuri fire ari hafi mu kibuga hafashwe rero ingamba navuga rwose bisobanutse ndetse noneho n'abandi bandi baza baturutse hanze ari abaza kureba umukino barinjira bakabanza bakipimisha bamara kwipimisha bakabona kugira uburenganzira bwo kwinjira muri arena aho imikino ibera leandre ndakwibuka muri kaminuza y'u rwanda ndetse no mu ikipe y'igihugu aho nawe wabicaga bigacika uracyabasha kugatera
maze gusaza ntabwo bishobora gukina umupira ubu nageze mu cyiciro cyo gufasha barumuna banjye kugira ngo bagere ku rwego rurenze urwo twagezeho leandre karekezi perezida w'urwego rukuru rwa federasiyo y'umukino w'intoki wa volleyball mu rwanda ndagushimira cyane ku mwanya wahaye ijwi rya amerika murakoze cyane namwe bashimiye iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa ahanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri tanzania mu rwanda muri uganda no muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo iwanyu mu ntara n'akaryo ijwi rya amerika riha umunyagihugu aho aherereye ku gatumba mu ikambi kugira yagire abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose iwanyu mu ntara n'icyanyu
tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya amerika ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuva izaho indwi gushika izaho indwi n'igice z'umutaga iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
radiyo ijwi rya amerika mu kirundi n'ikinyarwanda nshuti banywanyi nahaye amakuru y'aka kanya agarukiye mugire umunsi mwiza umunsi w'amahoro n'amahiga
It's MP Record. Dr. Mash Production. Holy Seven, your smile. Unasikiliza sauti ya Amerika. Tusikilize sauti ya Amerika. Yelewe, yelewe. Unasikiliza America. Tu sikiliza Kilise sauti ya Amerika, taarifa ya habari ya ukweli. Ielewe, ielewe, vipindi vya furaha, amani, umoja na upendo, vipindi vya furaha, amani, umoja na upendo dusangire ijambo yahuje benshi